ubu ijwi rya amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byabo byo mu gitondo abaduteze amatwi mugitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya amerika mugikanguka turabahaye ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na oriane itangishaka ayoboye ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi ejo ku munsi wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu amakungu yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge mu itangazamakuru umuyobozi w'ijwi rya amerika amanda bennett yaganiriye n'umumenyeshamakuru salem fekadu wo muri serivisi y'icyongereza hano ku iradiyo ijwi rya amerika icyo kiganiro muracumva mu majwi y'umumenyeshamakuru wacu eloge wiri kaneza nk'ubaza na diane ninazwe ubusubiza mu gutangura nifuza kumenya ku bwawe igituma ubwigenge bw'itangazamakuru ari ingirakamaro
murazi ko muri leta zunze za amerika tuvuga ko kuba ubwigenge n'ubwisanzure mu kumenyesha amakuru biri mu ngingo ya mbere y'ibwirizwa nshingiro atari gihamana kuko udafite itangazamakuru ryigenga ni ukuvuga ikintu gishobora kuzana inkuru ku bantu mu bwigenge ntushobora gushika kuri demokarasi ikindi mushobora kuraba ku isi yose iyo amaleta ari mu ngorane canke ariko akora ivyo atifuza ko abantu bamenya mu gihe hari nko gusubirizwa ku butegetsi uguhirika ubutegetsi amatora bariko bariyamiriza ico naco gihe banumisha amenyesha amakuru murashobora kwibaza muti ni kubera iki nikore batahura ko itangazamakuru ari inkomezi kandi iyo abantu baronse inkomezi nyinshi bashobora muri kazoza kwiganzura igitugu c'abategetsi nico gituma ahenshi banumishije itangazamakuru kugira ngo bigungire ko ubutegetsi bonyene
They'll be able to balance out the power of the leaders. and that's why they close down the presses to keep the power for themselves. Mm-hmm, mm-hmm. And there's a lot of battles over truth.
kandi hari ingwano nyinshi hejuru y'ukuri muri iki gihe tuvuze muri rusange ikiboneka kandi ni uko ari iby'ibanze mugabo icyo nibaza ni uko abantu bokwemeranya nanje ku itangazamakuru ryigenga n'abanyamakuru bakurikiza amahame ari ngombwa dufatiye ku byo wasiguye mbega ijwi rya amerika rihagaze he muri ibi Where does um, the Voice of America stand in this?
So, for 75 years, the Voice of America has had its, its mission to bring objective, verifiable news and information urumva mu myaka mirongo irindwi n'itanu ejo rya amerika rimaze ryagize ubutumwa bwo gutanga inkuru zidahengamye kandi zitohojwe mu bihugu atayindi nzira n'imwe byari bifise yo kuzironka tuvugira mu bihugu bimwe bimwe vyakamanikiwe mu kwiyugarira ko ku isi murabizi na gaterasoni kona hafi ibice cumi na bitatu gusa ku ijana vy'ibihugu mbere n'abantu mw'isi ari bo bonyene baba mu bihugu birimwo itangazamakuru ryigenga abo nibo bantu rero dukorera tugaha amakuru kandi twumvira ko ari iby'agaciro ko abantu bashikira amakuru bashobora kwizera
have access to information they can believe.
Mm-hmm, mm-hmm. And, and from your uh, work, and uh, you've been here for a while.
ufatiye ku gikorwa cawe ukaba umaze igihe hano n'izihe nzitizi wumva n'abamenyesha amakuru bacu
niko narashoboye guhura n'imigwi y'abamenyeshamakuru batandukanye barimwo abo nko muri uganda aho abatari bake muri bo muzi ko bamaze gukubagurwa bariko barangura umwuga wabo abenshi mu bo twahuye bakomoka muri afurika baragarutse ku ngorane zo gukorera itangazamakuru mu bihugu vyabo aho usanga bafise amaradiyo baba bafise icinyegeje inyuma hari nk'amwe bambwiye bati turashoboye kuba abamenyesha amakuru beza ku isi tugatangaza amakuru akoze neza ariko nta n'umwe dufise yemera kuyavuza kuko nyine radiyo atemera ko avugwa uko ari ikindi kibazo ni uko abamenyesha amakuru muri afurika bahembwa nabi cyane ku byo usanga binanata bakirinda umuco wo kwakira amafaranga kuko bazi neza ko ari kizira ku bamenyesha amakuru nk'abo twavuganye bambwira bati ntiduhembwa bihagije ngo dushobore kwibeshaho byumvikana rero ko ari ingwano ikomeye kuri bo hanyuma iruhande yo gusugerezwa urabizi ingorane z'uburyo bw'amafaranga amaleta agerageza kwica inkuru ari nabwo by'ukuri butumwa bwacu iyo hari rero utwigoro two kwica inkuru ni gute ijwi rya amerika ritsinda urwo rugamba rikitwararika ko turonka amakuru adahengamye urabizi inkuru ishikira abanywanyi bacu One of the things when you were talking about the journalistic standards, one of the journalistic standards is to ico ni ikintu kimwe mu bintu bigaruka iyo uvuga itangazamakuru ryo hejuru ritagira gahonzi bimwe mu bituranga nk'amenyeshamakuru bari kuri urwo rwego ni ukwama twagerageje gutohoza amakuru dutangaza tukayitondera kandi tukavugisha impande zose zegwa n'ibibazo iyo rero uruhande rumwe rutari kurura kuvugisha urashobora kuronka amakuru ku rundi ruhande kandi ugashobora gukora udahengamye ikindi gihari ni ugutohoza ibintu ukamenya ukuri urabiye ku vyabaye ico ni ikintu c'ingenzi tugerageza kandi turagikora ibi rero nkibaza ko ari amahirwe yongera ku iyo dusanzwe dufise ngaha muri amerika kuko abamenyeshamakuru bacu bashobora gufasha bagenzi babo bari ku rubuga kuronka inkuru ziyongera kuzo basanganywe no gushishoza ibiba vyabaye uvuze rero ko ari amahirwe kuba hano kamwe mu turorero tunkorako iyo tuvuga ibijanye no kuvugisha impande zose ni igihe dukorera ku burundi uburundi ni akarorero nyako aho leta yazimije bbc n'iradiyo yacu twararondeye leta kugira ngo ivuge impamvu yayugaye umuhanuzi wa perezida yagize ati ni ukubera amakuru y'ibinyoma muvuga iki kuri ivyo vyitwazo novuga nti vyo kwica canke gukandamiza canke gusiribanga inkuru I think that the use of the term fake news is really unfortunate because nibaza ko gukoresha ijambo inkuru z'ibinyoma ari ikintu kibabaje kandi kitanafashe wowe urabizi urumenyesha amakuru iyo inkuru yiswe ikinyoma ntibikibaye inkuru gukoresha iryo jambo rero ni nko gukoresha amajambo asugumwe n'umuyaga kuzivya imenyeshamakuru vyemewe kandi vyizewe aho biri ku isi yose n'ibara murabizi ko mu burundi batwugari insiguro n'ivyitwazo baduhaye kimwe n'ivyo bahaye BBC vy'ukuri ntibifashe nta na gato nta kuri kurimwo bashaka kutwomora gusa hama barondera ivyitwazo ibi nibwo bwoko bw'ibintu mubona biba ntibashaka kuvuga imvo yabo nyamukuru iyo ariyo they, they don't want to say what their real reason is.
tukivuga kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge mu itangazamakuru ku munsi w'ejo wa gatanu washitse mu gihe abamenyeshamakuru b'abarundi hafi ijana bahunze igihugu abo bakaba barashinze amaradiyo n'ibimenyeshamakuru bitanu bivuga cane cane amakuru y'uburundi abayobozi b'ayo maradiyo akorera hanze bavuga ko intumbero ari ukudaheba umwuga no kuguma babwira amakungu ibiriko birabera mu gihugu n'aho bahunze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaragendeye zimwe muri izo radiyo promesije iyo byose ndibaza yuko ajepeye irasohora komite sesiyo kandi cya gatatu akate yasohoye isaha yo kwegeranya amakuru irageze abamenyesha amakuru bariko baravugana amakuru baja gukora n'ingene bayakora aho bicaye ni hafi nka cumi hari n'amakuru bareka kuko basanze adakomeye cane aho ndi mu ruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radiyo inzamba ni imwe muri zitanu zavukiye mu buhungiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano mari niyohire ajejwe igisata c'imigambi muri iyo radiyo yabwiye ejo ry'amerika ko abamenyeshamakuru hafi ijana bahunze banse kuguma bicaye ngo bahebe umwuga iyo radiyo ni nk'ihuriro rya benshi muri abo bamenyeshamakuru icyo uwo muyobozi ashima kuko ingufu zagiye hamwe na cyane cyane twasanze abamenyeshamakuru bari ngaha ni ba bandi novuga eh, mu maradiyo y'i burundi bari bazi umwuga koko baraheza bashira ubumenyi hamwe kandi vyaranafashije no kumenyana no kubana kuko barakundana kuko n'ubu urabibona iyo bahuye urabona ko ari abantu by'ukuri bunze ubucuti kubera uko gukorera hamwe iyo radiyo ivuga amakuru y'ibyabaye mu burundi cane cane agateka kazina muntu umutekano imibano n'ibindi niyuhire ati amakuru turayaronka bikanka ko dushika aho vyabereye canke kuvugana n'abayobozi batandukanye b'inzego za leta sinzi ko udahora utwumviriza karavere mugabo urumva ko dukora mu bice byose by'igihugu turafise abaduha amakuru naho tutabavugira hejuru ni inzitizi ku kuraba no kugenzura ko vy'ukuri ivyo bintu vyabaye kuko iyo uvuga inkuru wahishikiye uri kurayivuga n'umuntu arumva ati e yayibonye niyo yarari canke bahejeje kuyimubwira yashitseyo biradutwara uburyo biradutwara umwanya biradutwara kuko tubibwiwe n'umuntu umwe nico tuvyemera gutyo nabo turonde bavuga ati ntituvugira ku iyo radiyo kuko nabo nyene ngira batinya umutekano we wese novuga ko batwanka canke badashaka kuvuga iyindi radiyo yavukiye mu buhungiro ni ikiganiro humura burundi c'iradiyo rpa bob rugurika ayitwara amenyesha ko abamenyeshamakuru bashimye kwikora ku bumenyi bafise kugira ngo amakungu aguma amenya ibibera mu gihugu cabo inzitizi yo kutaronka inzego za leta zivugira kuri iyo radiyo barafise ingene bagerageza kuzica hirya no hino amajwi abantu dukoresha muramwumva benshi tuyahindura nibajya abapolisi bari mu gipolisi nibo batubwira amabi ariko arakorwa ni imbonerakure zitubwira amabi bariko barazikoresha nibo duhindura amajwi no mu bategetsi mu mugambwe wa sendedefitede tuyaga bakaduha amakuru ariko baratubwira bati ntimumvuge izina ibi bintu ariko ndavyemeje nivyo vyarabaye vyagenze uku hari rero n'abandi rero tubahamagara bagaca batubwira ngo mwe muri bandi twavuga tuti ni radio rpa ngo iyo radio ngo ntayo nzi ngo iyo radio ntikibaho ngo iyo radio sha kubivugira abamenyeshamakuru b'ayo maradiyo bavuga ko bitoroshe gukora amakuru bari mu kindi gihugu ariko uno munsi kubona nka jewe umumenyeshamakuru ntashobora kwishikira hariko harabera ibintu hariko harabera ingorane nibaza ko atari ikintu kiryoshe nibo banyagihugu cane cane twikora ko uwuvunitse amenya gucumbagira twumva ko twavunitse kuko twataye zacu duta aho twakorera duta abaduha amakuru turahunga ariko turagerageza ba bandi twahana amakuru dufise mu burundi n'ubu turavugana nicyo gituma n'ibibayo tubimenya tukabibwira abantu bakabimenya ariko biraba ugasanga nawe nyine hari igihe uvuga uti ayo makuru ndayavuze canke bumvise ko yajye nayakoze mfise imiryango ayo makuru rero agushikiye uca ubwira mugenzi wawe ati mfasha kuri ayo makuru ni ibintu vyabaye mu ntara iwacu kandi ndafise imiryango ibindi navyo ati ni ibintu vyabaye vyavuzwe ku muntu wo mu muryango wiwanje hari n'iyindi yitwa radio psfm iherutse kuvuka umuyobozi wayo jean filbert karangwa avuga ko ari y'ugwaruka ikorera cane cane mu makambi y'impunzi z'abarundi twaciye uh... dushima cyane kuza turahuza abarundi bahunze baze barumva uwahunze nimba ari umugore kumbure cyangwa umupfasoni ari zareka umushingantahe wiwe ari murongwe muri congo bumve mbega uri murongwe bimeze gute uri zareka bimeze gute uri mayukwayukwa bimeze gute uri meheba bimeze gute uri nduta bimeze gute tukabicisha no mu kiganiro b'iwacu aho batasha mbere bakumva ko bagihumeka kanaka akiriho si igikorwa coroshe claver ariko turagerageza ayo makuru y'impunzi naho muri burundi irayavuga cane nk'abanyagihugu baba muri ayo makambi ari nk'abo maso yacu n'ugutwi kwacu nibo kenshi tuyagira ibiriko biraba ariko kandi hariho igihe dufata uburyo tukarungika abamenyesha amakuru bacu bakaja muri ayo makambi za mahama za tanzania za uganda bakishikiraho muhora muvyumva rimwe rimwe mu biganiro turiho ayo maradiyo yose nta nimwe ifise umurongo wa fm yumvikanira ko amakuru yayo ahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi ku mirongo ya whatsapp facebook n'ahandi ivyo bituma ayo makuru ashikira bake ico abayobozi bayo babona ko ari inzitizi ubwa mbere twibaza ngo biroroshe kuko twari tuzi ko wewe uyitunze mu muryango biroroshe ko abantu mubana mushobora gusangira amakuru mugabo uno munsi n'uja kuyavuza atuma aja ariko ukaza akaja muri toilette kuyumviririzayo n'uryamanye n'umugore mu gitanda arashirayo mayekutere kugira umugore ntiyumve ivyo ariko arumviriza kubera iki kubera ba bategetsi baca bavuga ati ivyo bintu mwumviriza uwo tuzosubira kuvyumvana tuzomuca amatwi iruhande y'izo hari na televiziyo renaissance nayo nyene yahora ikorera mu burundi hakiyongera ko na radiyo umurisho ikorera muri canada ku munsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bw'itangazamakuru abo bamenyeshamakuru bababazwa n'uko ushitse bakorera mu buhungiro bakifuza ko uwo umwaka uza utobasanga aho bari pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ikaze mwese iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara n'akaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze umushikiranganji w'imigenderanire y'u rwanda n'ayandi makungu dr richard sezibera amaze kubwira itangazamakuru ryo mu rwanda ko leta y'u rwanda yifuza ko abayobozi b'imitwe yose ivuga ko ishaka gutera u rwanda batabwa muri yompi ndi kumwe na mugenzi wacu asumta kaboyi ku murongo wa telefone yari mu banyamakuru bakurikiranye ikiganiro ca dr sezibera asumta amahoro ngaho mu rwanda amahoro maze byane ego umushikiranganje sezibera abayobozi yabadomye ko urutoka bavuga amazina ni bande
abayobozi yadomyeho amazina rero harimo rusesabagina harimo kayumba nyamwasa harimo mukankusi ndetse nibwo bwa mbere uyu muyobozi yanavuze ko leta y'u rwanda inafite yafashe major sankara avuga ko mu gihe gitoya cyane azagezwa imbere y'ubutabera nyuma y'uko atangaza n'ibi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu narwo rwasohoye itangazo ruvuga ko arirwo rufite sankara kandi ko mu minsi iri imbere azagezwa imbere y'ubutabera kubazwa ibibazo birimo kurema umutwe witwara gisirikare utemewe gukora ibikorwa by'iterabwoba gushimuta abantu ndetse n'ubwicanyi ayo makuru y'uko bafise calixte sankara asohotse inyuma y'uko hari umwanya munini hari urujijo kuri bamwe bamwe bavuga atari mu rwanda abandi bavuga bateka ntaraja mu rwanda aracariye ahubwo muri morisi none bavuze ryari u rwanda rwashoboye kumufata ntabwo bavuze ngo bamufashe ryari kuko ni ibintu byari bimaze igihe nk'uko mubivuze babivuga nta muyobozi n'umwe wigeze agira ikintu abitangazaho ni amakuru bavugaga ngo bamufashe mu birwa bya komora abandi bakavuga ko atari byo ntabwo bigeze bamufashe ryari ariko bavuze yuko bamufite kandi mu gihe kiri imbere bazamugeza imbere y'ubutabera akabazwa ibibyara bimaze kubabwira nyuma y'iki kiganiro cya minisitiri sezibera umuvugizi wa ribu nawe ribu urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha nabo rwahise rwemeza ko rumufite ni amakuru mashyashya mu gihugu nta muntu n'umwe wari uzi ko sankara ari mu rwanda urakoze kandi kunkosora kuko nari mvuze ko ari il morise mugabo ni komohamaga asumta nk'ukuvya mukankusi charlotte nabyo ku vyerekeye um, amapasiporo bavuga ko afise yo mu gihugu ca uganda ico kibazo hari ico bakivuze ko nico bategekanya gukora ntacyo bakivuzeho ahubwo minisitiri yavuze ko nyine aba barimo mukankusi nabo mu gihe gito bifashishije diporomasi nanababwira ko minisitiri yabonanye n'abanyamakuru amaze kubonana n'abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ko bifashishije inzira ya diporomasi n'aba bandi barwanya leta bari mu mitwe irwanya leta bashobora nabo kuzafatwa hari amakuru ariko aracanacana ko ku mbuga ngurukanabumenyi avuga yuko igihugu cy'uburundi kiba cyarahaye abarwanyi indwi igihugu cy'u rwanda ejo ku munsi wa mbere aya makuru dr sezibera hari icyo yavuze ko yoyo nayo nayabonye mu binyamakuru byo mu rwanda ariko minisitiri sezibera nta kintu igeze abivugaho hama ku byerekenaho urwamo rw'amasasu rumaze iminsi rwumvikana mu mashyamba atandukanye yegereye uburundi minisitiri sezibera yavuze ko ntabwo yigeze avuga urwo rwamo wenda mu mashyamba yegereye Burundi ahubwo yavuze yuko usibye sankara wafashwe hari n'abandi barwanyi bari bari kumwe ahubwo bishwe mu ishyamba rya nyungwe bagera kuri bangahe ntabwo yigeze avuga umubare yavuze ati hari abandi bari bari kumwe nawe bishwe hejuru y'amerika wa washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubuserukizi bwa leta z'ubumwe za amerika mu burundi ibona ko abarundi bakwiye gutahura kumwe ingorane ziba hanze ambasaderi anne casper yabishikirije ejo mu gihe ishyirahamwe search for common ground ryari ryaramutse ritanguza umugambi wo gufasha urwaruka bise tuyage inkuru hejuru y'amerika muyigezaho n'umunyamakuru mugenzi wacu eroje wirikaneza urongoye ishyirahamwe search for common ground mu karere k'ibiyaga binini asigura ko umugambi tuyage uzofasha abantu mu kubakangurira mu bijanye n'ubutunzi biciye mu kumenyesha amakuru uwo mugambi ufashwe mu mugongo na leta zunze ubumwe za amerika bicishije mu gisata cayo citaho iterambere usaid ambasaderi yohani kasper aserukira amerika mu burundi avuga ko hambavu y'umutekano mu gushikira iterambere rirama ari ngombwa ko abanyagihugu bafata ingingo zijanye n'ibibazo biba hanze hariyo kubana mu mutekano ariko kandi hagakenerwa ko ababa mu gihugu baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gufata ingingo zibereye zerekeye ibibazo byabo bya minsi yose umwe mu bakiri bato bari bitavye ibirori vyo gutanguza uwo mugambi nawe abona yuko ubushomeri buri mu bintu bikwega amatati mu gihugu nosaba leta ko yofasha urwaruka mu bijyanye no kwiteza imbere na cyane cyane mu kuronka inyigisho zo gutunganya ubuzima igihugu cyose kikagira ne kikakira izo nyigisho kugira ngo urwaruka rutere imbere kuko na kare urara inzara hakazuka iki inzigo muri icyo gihe rero mu gihe umuntu afise icyo akora wenyine ashobora kubaho neza atamanje kugira ya nzigo icyo ni cyo kinini nosaba leta umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Frederic Nahimana yemeza ko hagiye gushirwa inguvu mu menyesha amakuru kugira ngo hitabweho kwama hashikirizwa amakuru mu bijanye n'ubutunzi mu byigwa bitari bike bimaze gukorwa ku buryo amakuru atorokanywa n'ingenatangwa byarekanye yuko havugwa amakuru yerekeye ibya politike n'umutekano menshi ni ukuziriza abamenyeshamakuru kugira bahindure ingendo bahame ntacyo batanga ibiganiro n'amakuru bifatiye ku butunzi bwa mbere ubwa kabiri bifatiye uko abantu babayeho ubwa gatatu bifatiye ku ngorane abenegihugu bafise mu by'ubutunzi umugambi tuyage ugiye kumara imyaka itatu ukazokorana namwe mu maradiyo yo mu gihugu c'u Burundi Hello Jawirika neza arakenuye tuka- tukiri ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari inama nshingamateka y'ibihugu bihurikiye mu ishamwe rya Afurika mu buseruko ejo kuwa mbere yasubiye gukorana mu bikorwa vyayo yarusha mu gihugu ca Tanzania aho iri kwisubira kwihweza amafaranga iyo shirahamwe ryakoresheje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi waheze itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu ibindi tubibaza mugenzi wacu i kigali Pierre Claver niyo nkuru kuri uyu wa mbere inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa vyayo bizomara indwi zitatu yarusha muri tanzania mu vyo bazokwiga harimo n'amaraporo yerekeye ingene uwo muryango ukoresha amafaranga bazorabira hamwe kandi n'ingene hojaho urwego ruhuza urwaruka muri ako karere ka iyase iyo nteguro y'itegeko itegekanya ko hajaho amategeko n'imigambi biraba urwaruka n'ingene inzego z'urwaruka mu bihugu bigize ako karere zosenyera ku mugozi umwe nk'uko bitegeka bitegekanywa n'amategeko agenga uwo muryango mu kwezi guheze abashingamateka bagiye mu bihugu vyabo kubonana nabo vyega bose cane cane urwo rwaruka nyene kugira ngo iryo tegeko rizobe rifise inguvu kandi ririmwo ivyifuzo vyose vy'urwaruka ku vyerekeye amafaranga akoreshwa muri uwo muryango mu nama ziheruka ku mwaka uheze abo bashingamateka ntibari bashoboye guhuriza hamwe kuri raporo yatanzwe vyabaye ngombwa ko umugwi w'abashingamateka uraba ivy'ubutunzi usubiramwo raporo gutyo bose bakazoyica hirya no hino iki gihe ikindi abo bashingamateka b'umuryango wa EAC bazoshimikira ko nicerekeye uburimyi ubworozi n'igisata c'ingenzi canke ba mukerarugendo muri ako karere bitekanijwe kandi ko hazoboneka akaryo kuko imigwi yose y'abashingamateka mu bisata bitandukanye bahurira hamwe bakaganira ibibazo biri mu bisata bajejwe izoba ari nk'inama rukokoma y'imigwi yose y'abashingamateka mu kiringo c'indwi zitatu bazomara abo bashingamateka bazorabira hamwe aho umugambi wo gutwara abantu n'ibintu mu bihugu bigize akarere ka afurika yo hagati igice ca afurika y'amajepfo na afurika y'ubuseruko ugeze ivyo bikajana n'inyubako canke amabarabara yabigenewe intumbero y'uwo mugambi uhuza ibihugu vya yase komesa na sadek no guhuriza hamwe ivyerekeye ingendo amabarabara gutwara abantu n'ibintu kugira ngo ubutunzi n'abagwizatunga bahatorere akoyokwe ibihugu bigera kuri cumi n'icenda bigize iyo miryango biramaze guterera ivyumviro no kurabira hamwe ingena amategeko yo bameze ni mu gihe gisata cerekeye kugenzurira hamwe abinjira n'abasohoka muri ivyo bihugu kimaze gutangura kuja mu ngiro iki cicaro c'abashingamateka kibereye yarusha muri tanzania mu gihe igiheruka cabereye muri zanzibar kuko ibihugu bitandatu vyose bigize uwo muryango bibwirizwa kwakira icicaro c'abo bashingamateka igikurikira kizobera mu kindi gihugu kitaramenyekana ihuriro ry'abacuruzi b'amamodoka mu gisagara ca goma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo biyamiriza imikorere mibi y'abatoza amatagisi ku mupaka uhuza u rwanda na kongo bavuga ko bakwa amadolari agera ku gihumbi yongera ku matagisi asanzwe atangwa kandi ntibaronswe n'icemeza ko bayatanze mugenzi wacu claude ganza munyamagana araduha inkuru irambuye asosiyasiyo y'abakomisiyoneri n'abacuruzi b'amamodoka mu mujyi wa goma aserve mu mpine hamwe n'umuryango ruca w'abaturage baharanira impinduka barashinja ibiro bishinzwe imisoro ku mupaka uhuza repubulika ya demokarasi ya kongo n'u rwanda gushyira amananiza ku bacuruzi batumiza imodoka hanze baravuga ko hejuru y'imisoro yakwa ku binyabiziga biva hanze isanzwe iteganywa n'itegeko bishyuzwa andi mafaranga y'umurengera kandi adafite aho yanditse cyangwa itegeko iryo ari ryo ryose riyateganya byaremejwe ko buri mucuruzi cyangwa umuntu wese ushaka gutumiza imodoka hanze yishyura umusoro umwe mbumbe ukubiyemo imisoro yose n'amahoro bijyanye no gutumiza ibintu mu mahanga kandi akabicisha ku mupaka yihitiyemo iyo amaze kwishyura imodoka yihabwa ikiyiranga cyangwa purake bimwemerera nta yandi mananiza kwinjiza iyo modoka no gutembera ku buso bwose bw'igihugu ariko igitangaje kandi kibabaje abakozi b'ibiro bishinzwe imisoro ku mipaka dgda bica amategeko nkana bakaduca andi madolari ku ruhande kandi ntibaduhe inyemezabwishyu baduca amafaranga bitewe n'uko watumije iyo modoka hanze azi kwinginga ashobora kuba amadolari magana arindwi magana inane igihumbi se cyangwa n'arenga iri huriro riravuga ko iyo utishyuye ayo madolari baguciye ku ruhande imodoka yawe ifatirwa igashyirwa muri depo ya dgda ikazasora bushyashya kandi wari wamaze kuyisorera muri gahunda yo koroshya ubucuruzi mpuzamahanga no guca akajagari mu gusoresha ku mipaka mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ubutegetsi bwashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga bwitwa sidonia world aho amakuru ku byinjijwe mu gihugu byishyuriwe imisoro abikwa hamwe ku buryo umupaka uwo ari wo wose ikinyabiziga cyinjiriyeho kigeze ku wundi basuzuma bagasanga cyasorewe kandi aho cyinjiriye hakagaragara nubwo bimeze bityo ariko aba bacuruzi batunga agatoki abashinzwe gusoresha ku mupaka wa goma bababwira ko aribo gusa bafite ubumenyi buhagije bwo kugenzura no gusoresha ibinyabiziga ku buryo ikinyabiziga cyinjiriye ku wundi mupaka gifatwa nk'ikitarujuje ibisabwa byose bityo kigacibwa amafaranga y'inyongera bitaba ibyo kigafungwa uyu ni john mahembe uyobora ihuriro aserve ushobora kuba wakoreye imenyekanisha nko ku mupaka wa bukavu kasindi cyangwa mahagi ariko wagera hano igoma abakozi ba dgda bagafata imodoka yawe bavuga ko itakorewe igenzura bihagije ushyize mu gaciro wahasanga mu by'ukuri kuba ikinyabiziga kitaragenzuwe bihagije atari ikibazo kireba uwagitumije nibo ubwabo nk'abashinzwe imisoro ku mipaka bireba kuko bafite abakozi b'inzobere mu gusoresha nibo baduha ibyemezo by'uko twasoze kandi twinjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko dukoze imenyekanisha turasaba kurenganurwa kuko iyo baduciye amafaranga arenze yamenyekanishijwe ubucuruzi bwacu burahomba bagaragaje ingero z'aho bagiye bacibwa amafaranga y'ikirenga adateganywa na hamwe mu itegeko n'impapuro z'ikirego batanze mu rukiko rwisumbuye rwa goma ariko nta gisubizo barabona ngibi bimwe mu byo basaba guhita bavanaho amananiza agaragara ku mupaka munini uhuza u rwanda na kongo kubahiriza itegeko ry'imisoro ku mipaka cyane cyane ingingo zirebana no gusoresha mu buryo bumwe ibinyabiziga bitumizwa mu mahanga nk'uko byongeye kwemezwa n'uburyo bwa sidonia world kandi bukaba bukoreshwa kutazongera kuvuga ko ikinyabiziga kitagenzuwe neza kandi byarakozwe n'abakozi b'urwego rwa leta rubifitiye ububasha rwemewe n'amategeko kandi rukoresha uburyo bwa sidonia world gukurikirana mu nkiko abarenga ku mategeko no kurekura nta mananiza imodoka zose zafatiriwe binyuranyije n'amategeko kimwe no kwirukana abakozi ba dgda bagaragaraho amanyanga gushyiraho amananiza no kurya ruswa ntitwabashije kubona ubuyobozi bw'imisoro n'amahoro ku mupaka ngo bugire icyo butangaza ku bivugwa n'aba bacuruzi batumiza imodoka mu mahanga ikibazo cya ruswa kimaze igihe cyumvikana mu nzego zitandukanye z'igihugu kandi mu byiciro hafi ya byose cyakora umukuru w'igihugu yijeje kuyirwanya yivuye inyuma ndetse yongeye kubishimangira nzakoresha imbaraga zose zishoboka mu kurwanya ruswa iyo mungu itagira ikindi kizimizana uretse urupfu gupfa kw'ikigo cyangwa urwego runaka guhirima kw'igihugu n'ibyo izana ndabahamagarira kubigira ibyanyu namwe kandi ntibigoye na gato birasaba gusa gukunda mugenzi wawe musangiye igihugu umunyekongo mugenzi wawe no gukunda igihugu cyakubyaye igihugu cyadukujije kikaduha ubukungu bwacyo ariko tukaba tukitura kuba indashima claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika nongaha duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwandanye kuranirwa mu banyu no mu byanyu saa kumi ntimuze gutangwa n'ikiganiro muri isanga saa kumi na zibiri amakuru avugwa mu burundi igihe cy'isaha imwe amakuru avugwa ku isi ariko turaza kwibanda kuri afurika
ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryoherwe